Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, nikaze makuru n'ibiganiro vya kino gitondo mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Mu kanya tubihera ku yagezweho irya nino kw'isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arabandanya kwikumira inyuma yaho ejo kuwa kane ibiro vyiwe White House bitangarije ko yanduye virusi ya corona. Karine Jean Pierre ajeje gutanga amakuru muri White House abicishije mu itangazo rigufi yavuze ko ibimenyetso Biden afise biba yabaye kandi ko abandanya gufata umuti witwa Paxlovid. Iryo tangazo ribandanya rigira riti yarafashe incanco zose zikingira ubwandu bwa covid ya cumi n'icenda aranaziyongera inshuro zibiri kugira ngo akaze ubudahangarwa kuri uwo mugera muganga kevin o'connor avura biden yemeje ko ibimenyetso birimwo uburuhe ibicurane gufyeneza n'inkorora perezida biden yatanguye kuvyumva kuwa gatatu w'inondwi dr o'connor yasiguye ko kubera Biden yacandazwe doze zose zikingira covid ya cumi n'icenda akongera akiyongeza atabwoba azokira vuba. Biden kuri Twitter yiwe nawe yanditse ati bagenzi banje murakoze kurazwa ishinga n'uburwayi bwanje meze neza kandi ndabandanya imirimo ibiro vya perezida joe biden vyemeje ko madamu wa biden ariwe jill biden ibipimo vyerekanye ko atabwandu afise mu butumwa nawe yacishije ku rubuga rwiwe rwa twitter yavuze ko ari ku rugendo ariko yavugishije umugabo wiwe agira ati Jo ameze neza nanje nta bwandu ufise nzobandanya kwikingira nambaye agafukamunwa. Joe Biden w'imyaka mirongo irindwi n'icenda agiye rero kwikumira ku kirimba iwe kiri aha Washington DC gushika ibipimo vyerekanye ko yakize burundu ibiro vyiwe ariko vyemeje ko atankeka azobandanya akora imirimo yiwe ariko ayikorera ku kirimbi we ku mugabane wa afurika naho ishami rijejwe agateka kazina muntu ku isi amnesty international risaba ko haba itohoza kwa sivile bo mu bwoko bw'aba amhara amajana yane na mirongo itanu bagandaguwe mu kwezi guheze mu ntara ya oromiya muri etiyopiya ibindi kwino nkuru na mugezi wacu fidel niyongabo ishirahamwe amnesty international ryafatiye ku babonye ibyabaye bagirije umugwi w'abagwanya ubutegetsi bwa Ethiopia Oromo Liberation Army OLA mu mfunyapfunyo ko aribo bakoze ubwo bwicanyi abo basigura ko ari ukubera imyambaro n'imishatsi yabo hamwe no kuba bakoresha ururimi rwa Oromifa umugwi OLA urahakana ivyo vyagirizo ahubwo wagiriza abagwanyi bakorana na leta ko aribo bakoze ubwo bwicanyi bwo ku itariki 18 y'ukwezi kwa gatandatu mu burengero bw'igihugu ubwicanyi bwariyongeye muri ako karere mu mezi ya vuba igitero cakozwe mu kwezi kurangiye catanguye isaha zitatu zo mu gitondo igihe abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abo mu mugwi OLA bakikuza imihana y'ahitwa Tore Kebele nk'uko bitangazwa n'abantu icenda babonye ivyabaye ishirahamwe Amnesty International ryabajije inteko za leta zarashitse mu masaha y'inyuma y'uko ico gitero kibaye ivyo naho ivyo naho ababa muri iyo mihana bari bahaye amakuru yerekeye ico gitero abategetsi bo muri ako karere inyuma y'uko amasasi ya mbere yumvikanye uretse ukwica abantu bo mu bwoko bw'abamhara abakoze ico gitero barasahuye umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afurika mu buseruko na Afurika iyo mu manuko De Prose Muchena yatangaje ko ubwicanyi buteye agahinda bwabereye mu mihana ya Tore Kebele bwagirizwa umugwi OLA bwerekana uko tubaha na gato ubuzima bw'ikiremwa muntu akamo k'ishyirahamwe Amnesty International kakurikiye ak'umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Michel Bachelet mu kwezi guheze ico gihe yasavye abategetsi ba Ethiopia gukora itohoza ryihuta ataho rihengamiye kandi ryuzuye ku bijanye n'ubwo bwicanyi Fidel Niyongabo urakenuye reka tuve ku mugabane wa Afrika tugaruka muri Amerika abanyagihugu batagira akazi basaba gufashwa biyongereye ugeranije nuko bangana mu mezi umunani aheze ubushikiranganje buraba ivy'akazi buvuga ko abasavye gufashwa mu ndwi iheze biyongereye ko ibihumbi indwi ugeranije n'abari basavye gufashwa mu ndwi yabanjirije yaheze ni ukuvuga ko bavuye ku bihumbi amajana abiri na mirongo ine na bine bakaja ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu na kimwe n'ubwa mbere ibitigiri by'abatagira akazi basaba gufashwa muri amerika biduze kugera kuri urwo rugero kuva mu kwezi kwa cumi na rimwe ko mu bihumbi mirongo ibiri na rimwe ku rundi ruhande ariko abakoresha muri rusange kuva mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka bamaze kongera ko ubuzi bugera ku bihumbi amajana atatu na mirongo irindwi na bubiri abahinga mu by'ubutunzi naho biri uko biteze ko ubuzi buzogabanuka cane mu minsi iri imbere muri rusangi abatagira akazi bagera ku bice bitatu n'ibice bitandatu ku ijana by'abanyagihugu ba amerika leta ya amerika aha ikemeza ko mu kwa gatanu ubuzi bwashizwe ku isoko bwari buke cyane gutyo bikerekana ko ubutunzi bwa amerika buriko burajegajega cane hagati aho muri rusange ibiciro vy'ibitandukanye vyongereye muri rusange kugera ku bice icenda n'agace kamwe kw'ijana n'ubwa mbere biduze kugera kuri urwo rugero kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe igihengeri mu buzi n'ubutunzi bwa amerika tubutse ko ahanini kiriko giterwa n'ingaruka za covid ya cumi n'icenda ishami ry'itamagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ryateye iyindi ntambwe yo gutanguza urucanco rw'indwara ya malariya mu bihugu bitatu vya afurika ni mu gihe ishamwe bill and melinda gate foundation ryahagaritse gutanga amafaranga ajeje gufasha ku bijanye n'urwo rucanco rikaba ryerekana impungenge ku kamaro kazo fidel niyongabo abidusigurire bamwe mu bahinga mu by'ubumenyi baratangajwe n'ingingo y'ishyirahamwe bill and melinda gate foundation bamenyesheje ko ishobora gutuma abana imiliyoni n'imiliyoni muri afurika bahitanwa na malariya kandi bizogira ingaruka muri kazoza ku vyerekeye gutorera inyishu ibibazo bikomeye bijanye n'amagara y'abantu rucanjo rujejwe gukingira indwara ya malariya rugurishwa n'isosiyete glaxon smith kline rwitwa mosquirix rukora neza ku bice mirongo itatu ku ijana rukaba rusaba doze zine umuyobozi ajejwe imigambi ijanye na malariya mu ishyirahamwe gates foundation philip welkoff yatangaje ko basanze urugero ruri hasi rwo gukora neza k'urucanco rwa malariya kuruta uko bavyifuza yariko asigura ingingo y'iryo shirahamwe yo guhagarika kugurisha urwo rucanco inyuma y'uko rukoresheje amafaranga arenga imiliyoni amajana abiri y'amadolari kuri uwo mugambi hamwe n'imyaka itari mike yo gutuma urwo rucandago rushika ku isoko bibaye mu gihe amakungu ahanganye bikomeye no kurwanya ukwiyongera kw'indwara ya malariya kubikiza ca covid-19 kigeramiye utwigoro two guhagarika iyo ndwara yahitanye abantu ibihumbi amajana atandatu na mirongo ibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishirahamwe ry'itamagara y'abantu ku isi oms ryashigikiye urucanco rwa malariya mu mwaka uheze mu kuvuga ko ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kuyigwanya
nshuti bakunzi nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru abagezeho ku ijwi rya amerika hirya no ku isi mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu ni voa radiyo yacu mu burundi ho muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru uganda igiye gutangura gukingira covid ya cumi n'icyenda abana bose bari munsi y'imyaka cumi n'umunani uyu ni perezida wa uganda yoweri kaguta museveni muri make museveni ahagira ati abana bashika ku bihumbi cumi na bine baranduye covid ya cumi n'icenda abagera ku ndwi irabahitana abavyeyi nibavyemera ni ngombwa ko ducandaga abana bacu muri make muri ano makuru turaza kubabwira n'ivya somaliya iriko irondera abayishigikira ngo yinjire muri eyasi nongere ndabaha ikaze perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yatangaje ko leta aramutswa igiye gutanguza umugambi wo gukingira ikiza ca covid ya cumi n'icenda abana bose bari munsi y'imyaka cumi n'umunani museveni yabitangaje ejo aho yariko ashikiriza ijambo ku banyagihugu ku bwandu bwa covid ya cumi n'icenda inkuru tubazimenyesha amakuru wacu i kampala muri uganda ignatius bahisi ubwo yagezaga ijambo ku gihugu agaragaza ishusho y'uko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyifashe ikibazo cy'ubukungu mu gihugu n'imihindagurikire y'ikirere perezida museveni yahamagariye abaturage barenga imiliyoni enye batigeze bakingiza kwihutira kwikingiza icyo cyorezo bikibafitiye akamaro ati tugiye gutangira gukingiza abana kuko bamwe muri bo abagera ku bihumbi cumi na bine nabo banduye covid cumi n'icyenda ndetse barindwi muri bo barapfa niyo mpamvu ari ngombwa gukingiza abana ariko byemewe n'ababyeyi babo nategetse minisiteri y'ubuzima kureba ko inkingo z'abana ziboneka mu mavuriro yose kugira ngo mu biruhuko biri imbere ababyeyi bashobore kuja gukingiza abana babo ku bushake yagaragaje ko imibare y'abandura covid cumi n'icyenda ikomeza kwiyongera hirya no hino ku isi no muri afurika yatanze ingero ko muri uganda no mu bihugu bituranye bya kenya u rwanda n'ibindi imibare y'abandura ikomeje kuzamuka yanahishuye ko yishize mu kato amaze kuva mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa commonwealth yabereye mu rwanda nyuma yo kumenya ko yahuye n'umuntu wari wanduye covid cumi n'icyenda akiriyo
ati nari i kigali mu nama ya commonwealth ariko nari ngiye guhandurira korona kubera kubahiriza umuco wa commonwealth mu nama nkuru nari ingengesereye cyane nambara agapfukamunwa kanjye ariko mu gihe twagiye mu nama nto y'abayobozi naruhutsemo gato agapfukamunwa ngakuramo nari nicaranye na minisitiri w'intebe w'ubwongereza ku ruhande rumwe n'umugabo uva ku kirwa cya tuvaru ku rundi ruhande twaje kumenya nyuma ko uwo mugabo yari afite korona ngarutse nagiye mu cyaro cyanjye cya ntungamo nishyira mu kato bankoreye ibipimo byinshi ariko ibisubizo byose byerekanye ko ntanduye ngira ngo ibi byatewe n'uko nakingiwe
ku kibazo cy'ubukungu kimeze nabi muri ibi bihe museveni yavuze ko nubwo ari ikibazo cyugarije isi yose asanga bidakwiye ngo leta yivange mu bintu by'amasoko n'ibiciro avuga ko kugena ibiciro no kugabanya imisoro byatanga ibisubizo by'igihe gito bigateza ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa ku isoko kuri we asanga ibiciro byakwambuka aho kubura ibicuruzwa abanyagihugu benshi birirwa bahererekanya ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru risanzwe berekana ko leta igomba kugabanya ibiciro cyangwa kugabanya imisoro ku bicuruzwa nabajije umusesenguzi w'imibereho mu gihugu bwana Bernard Sabiti niba perezida Museveni adashyigikiye icyo abaturage bashaka kubuka tugire ngo guverinoma ihisemo gukendeza nk'imisoro ku mavuta ikirava muri icyo gikorwa nk'icyo urasanga nk'aba bakire abacuruza bo bita mu ruzungu ba sipecuretasi bagiye rero bakagura ibyo bintu bakanabigura ndetse byinshi bakabihisha icyo mu ruzungu bita hodingi rero bo bakiyicarira bakarindaho kugira ngo imbere ibintu bisubire bije hejuru kuko iki ni ikibazo kitarenda gushira aka kanya so ngira ngo perezida ikibazo nk'icyo nicyo yashatse kwirinda kuko abantu babasha guhumekerwamo gake ariko ibyavamo ndetse ahubwo ugasanga bagize ingorane zinasumba ndetse n'izo dufite ndetse n'aho ubutegetsi bwagize ngo bugire icyo bukora nka za kenya nabwo unarikura ko nk'ibeyi y'amavuta nayo itanagiye hasi ko yanasubiye kugaruka hejuru nyamara hari abandi batekereza ko ibibazo by'ubukungu byugarije igihugu biterwa na ruswa no gusesagura umutungo w'igihugu sabiti nawe arabyemera ariko avuga ko ruswa ari ikibi gikenewe ku bayobozi bamwe bo muri afurika burya ikibazo cyo kurwanya ruswa ni ikibazo kitoroshe kandi aregana abenshi muri afurika ba perezida ruswa niyo ituma bamara igihe mu butegetsi ubwo ngubu nubwo bakabaye bashaka kugira ngo banayikureho ndetse ahubwo hariho na bamwe babasha no kuvanwa ku ngoma ku bw'icyo gikorwa so corruption nangwa se ruswa ni ikintu nicyo nk'umuzungu yakise necessary evil na cyane kugira ngo ubutegetsi bw'umuyobozi muri afurika bugumeho nangwa se burambare bumare igihe niko kuri ku bya politiki muri afurika muri rusange ugeze mu masoko atandukanye mu gihugu ubona ko ibiciro by'ibicuruzwa nk'ibiryo byiyongereye byibuze hejuru ya makumyabiri ku ijana mu gihe gito ibindi birimo amavuta y'imodoka ibiciro byikubye kabiri kuva aho uyu mwaka utangiriye kugeza ubu ugeze mu mujyi wa kampala ubona ko umubare w'imodoka wagabanutse kimwe mu bimenyetso byerekana ko ibiciro bya peteroli byatumye bamwe bahagarika gukoresha imodoka zabo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
ignatius bahizi urakoze tukiri mu karere umukuru w'igihugu cya somaliya hassan sheikh mohamud ari yarusha muri tanzania mu nama yatunganije n'umuryango w'afurika y'ubuseruko eas mu mpfunyapfunyo umutegetsi wa somaliya yifuza gusaba bagenzi biwe ko bamushigikira mu gihe ariko arasaba ko igihugu ciwe cinjira muri eas ibindi turabibaza mugenzi wacu i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru inama umukuru w'igihugu cya somaliya yatumiwemo n'umwiherero w'abakuru b'ibihugu indwi bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko canke intumwa zabo uwo mwiherero ufise intumbero yo kurabira hamwe aho isoko rusange no guhanahana ibidandazwa ata amakuru n'amatagisi atanzwe muri uwo muryango rigeze umukuru w'igihugu cya somaliya hassan sheikh mohamud wowe yifuza ko abo banyacubahiro bagenzi we bamufasha igihugu ciwe kikemererwa nk'ikigira umunani muri eas perezida hassan Sheikh Mohamud yamenyesheje mu itangazo yashize ahabona ko hamwe igihugu ciwe cemerewe kizungukira vyinshi mu vy'ubudandaji no gukorera hamwe n'ibindi bihugu bitekaniwe ko Hassan Sheikh Mohamud abonana kandi na bagenzi we harimwo n'umubanyi wiwe wa Kenya Uhuru Kenyatta uyu ni nawe atwara uwo muryango wa EAC naho ivyo bihugu bibiri bifise ivyo bipfa bifatiye ku migenderanire umukuru w'igihugu cya somaliya muhamud azawutanga kandi icesu urwandiko rusaba kandi rwerekana ko icyo gihugu ciwe cyifuza kwinjira muri eac umwe mu bategetsi ba somaliya atashimye ko amazina yiwe amenyekana yabwiye itangazamakuru ko naho icyo gihugu kigifise ingorane zitari nke ko ciyemeje gukorana n'ibindi bihugu kandi ko kimaze kuronka n'abagishigikira muri urwo rugendo rwo kwemererwa muri eac abahinga berekana ko ikibazo c'intagondwa z'aba el shabab ari inkoramutima kandi ko perezida wa somaliya agifatira ko mu gusaba kwinjira muri eac kugira bagenzi we bamufashe kurwanya izo ntagondwa kuko zibangamiye n'umutekano w'ibindi bihugu somaliya gihanganye n'intagondwa za al shabab mu myaka irenga cumi iheze kandi izo ntagondwa ziramaze no kugaba ibitero bitari bike muri kenya no mu buganda ibihugu bibiri biri muri eac ibindi bihugu bishobora gushigikira somaliya nibifise abasirikare bagiye gucungira amahoro n'umutekano muri ico gihugu muri ivyo harimo ubuganda kenya n'uburundi bitekanijwe kandi ko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye ashikira uburongozi bwa eac mu kiringo c'umwaka wose guhera kuri uyu wa gatanu atagihindutse ni kibanza ubu kirimwo perezida uhuru kenyatta wa kenya ku bihugu indwi bigize eac somaliya kandi gifitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu bitanu muri ivyo nyamara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gihugu ca somaliya caragerageje kwinjira muri eac amashami yigenga mu karere aravyiya yamiriza ico gihe ayo mashirahamwe yaranditse n'inzandiko yerekana ko kimwe mu bisabwa ko igihugu cemererwa muri EAC ari uko kiba gifise umutekano cubahiriza agateka kazina muntu demokarasi n'intwaro rusangi ico gihe icifuza ca Somalia canigiwe mu menshi ubu amashirahamwe yigenga ntaco arabivugako inama isanzwe igira mirongo ibiri na kabiri y'abakuru b'ibihugu vya eac itegekanijwe kuri uyu wa gatanu yarusha muri tanzania ahari icicaro gikuru ca eac abakuru b'ibihugu ijwi ry'amerika ryamenye ko bamaze gushikayo ni evariste ndayishimiye w'uburundi uhuru kenyatta wa kenya yoweri kaguta museveni w'ubuganda na samia suluhu hassan perezida wa tanzania yakiriye abo banyacubahiro bagenzi we mu bandi bamaze gushikayo harimo edward ngirente umushikiranganji wa mbere w'u rwanda yaserukiye perezida paul kagame jean michel samarukonde umushikiranganji wa mbere wa congo yaserukiye perezida felix antoine chisekedi barbara marial benjamin umushikiranganji ajejwe akarere ka ease muri sudani y'epfo yaserukiye perezida salva kiir bose bemeje ko ibihugu vyabo bibwirizwa gushiramwo inguvu mu gukura mu nzira inzitizi zikihari zibuza isoko rusangi n'ihanahanwa ry'ibi ibidandazwa ndetse n'uruja n'uruza rw'ubuzi imitahe n'abantu ata amakuru n'amatagisi canke viza barinze kuriha mu mwiherero wabaye kuri uyu wa kane umukuru w'igihugu ca somaliya yari indorerezi pye clave nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu rwanda ikigo cy'igihugu kijeje amagara y'abantu gihamagarira abanyagihugu barengeje imyaka mirongo itatu n'itanu kwipimisha indwara y'umuvuduko w'amaraso mugenzi wacu asumta kabuyi atubwire ku muriri w'ino nkuru byavugiwe mu nama yahuje abaganga b'inzobere mu kuvura indwara y'umutima ubwo u rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara y'umuvuduko w'amaraso aba baganga baturutse hirya no hino mu gihugu bahuriye mu nama i kigali baganiriye kuri iyi ndwara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyatangaje ko indwara zitandukanye harimo n'iy'umutima zirimo kugenda ziyongera ku isi no mu rwanda umuganga w'inkindi francois ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura muri rbc avuga ko ku isi ku bantu bapfa abagera kuri mirongo irindwi n'umwe ku ijana bazira izi ndwara zitandura harimo n'iz'umutima ni ukuvuga abagera kuri miliyoni cumi n'umunani buri mwaka mu rwanda mu bapfa abagera kuri mirongo ine na batandatu ku ijana bicwa n'indwara zitandura muri izi ndwara harimo indwara z'umutima diyabete kanseri n'indwara z'ubuhumekero muganga w'inkindi yumvikanisha ko ku bantu bari hagati y'imyaka cumi n'umunani kugeza kuri mirongo itandatu na batanu abagera kuri cumi na batandatu ku ijana bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru uw'inkindi agasaba abaturage bose bari hejuru y'imyaka mirongo itatu n'itanu kwipimisha iyi ndwara hakiri kare umuntu wese ufite imyaka mirongo itatu n'itanu yemerewe kujya ku kigo nderabuzima kimwegereye tukamusuzumira izi ndwara zitandura hakiri kare kugira ngo nidusanga yaragize ibyago byo kuzirwara tuna tubashe kumuvura hakiri kare kumurinda ibyago byo kurwara umutima byo kugira za stroke ndetse n'ibindi bibazo biterwa n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru ndetse turashaka yuko byanamanuka bikagera hasi kuri za kuri za poste de sante ndetse n'umujyanama w'ubuzima akabasha kugenda urugo ku rundi yigisha abantu ibijyanye n'izi ndwara zitandura ndetse anabapimira izi ngizi z'ibanze nk'umuvuduko w'amaraso kubarebera uko isukari ihagaze uyu muganga yemeza ko izi ndwara zibasira umutima arizo zihitana abantu benshi bangana na cumi na batatu ku ijana y'abapfa buri mwaka kuri muganga w'inkindi igiteye impungenge ni uko iyi ndwara isigaye yibasira n'abakiri bato urebye ikibazo cyane kiba kiri ku myaka iri hejuru cyane cyane ahangaha tugomba kuvuga imyaka iri hejuru ya mirongo ine niho dusanga abantu benshi bafite izi ndwara zitandura ntabwo byakagombye yuko umuntu ufite imyaka makumyabiri imyaka makumyabiri n'itanu twagombye kumusangana umuvuduko w'amaraso uri hejuru haba hari ikindi cyabiteye ngira ngo rero harimo ibibazo wenda tugenda tubona harimo izi nzoga nyinshi abantu banywa ndetse inyinshi navuga zitujuje n'ubuziranenge harimo kudakora siporo ihagije ugasanga abana dutangiye kugira abana batoya bafite navuga umubyibuho ukabije ugereranije n'imyaka yabo ndetse ujyanije n'uko bareshya nubwo abantu barwaye indwara zitandura basabwa kwipimisha hakiri kare zitarabarenga bamwe mu barwayi bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko kubona abaganga bibagora ndetse ko n'abamaze kurwara bibagora kubona imiti ivura izi ndwara nk'ubu ngewe mfite ikibazo cya diyabete kwitera imiti ariko ushobora kuza hano nko mu kwezi gushize nabuze imiti kandi iyo miti nibwo buzima nayibuze nyine no gupfa napfa ariko turaza hano bikatubwira nta miti ihari naraje rwose birinda bigeza nka saa yine z'ijoro ndara hano ku ntebe kugeza ubu abashinzwe kwigisha abazavamo abaganga basobanura ko bashishikariza abanyeshuri babo kwita ku gusuzuma izi ndwara mbere yo kugira ikindi bakorera umurwayi ubagana uyu ni muganga bavuma charlotte umwarimu muri kaminuza y'u rwanda uyobora urugaga rw'abaganga bavura indwara z'umubiri harimo n'iy'umuvuduko w'amaraso turakangurira abaganga kwita gusuzuma umuvuduko w'amaraso kubera ko ni indwara itagira ibimenyetso ni indwara igaragara ari uko umuntu ayipimye turakangurira rero buri murwayi wese uko aje kwa muganga nubwo yaba azanywe n'ikindi kibazo kitari umuvuduko w'amaraso kwisabira muganga ko amubwira umubare we akanawumenya ni ukuvuga ngo no mu ishuri abanyeshuri twigisha tubyitaho tubyitaho kubigisha ko buri muntu wese ubaganye aje ashaka ubuvuzi bagomba kumusuzuma bagomba gufata umuvuduko w'amaraso izi nzobere z'abaganga b'indwara z'umutima zisobanura ko iyi nama yabahurije i kigali ibaha umwanya wo kongera kureba uko bazategura ubushakashatsi buzabafasha kumenya impamvu nyayo ikomeje kongera imibare y'abarwayi b'umutima ubushakashatsi buheruka bwakozwe muri bibiri na cumi na kabiri kugeza ubu izi mpuguke zivuga ko indwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora kuva ku babyeyi cyangwa se ikagenda iza uko ugenda ugana mu zabukuru cyangwa ufite ibiro byinshi ikindi abaganga bavuga ni uko iyi ndwara iterwa ahanini n'ibyo abantu barya byiganjemo amavuta menshi n'isukari ndetse n'abantu badakora imyitozo ngororamubiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi isekeza ryo gucandaga inka kugira ngo zikingire inyonko yo mu kiyaya ca rift ryaraye ritanguriye mu ntara ya ngozi iri mu buraruko bw'ico gihugu mugenzi wacu desire hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu burundi nkuru nziza serge ari kumwe n'umunyamabanga ntayigarizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'interese martin nkuru nziza serge yamenyesheje ko ico gikorwa gikorwa kizoca kibandaniza mu ntara zose z'uburundi kugira ubworozi bwongere gufasha abarundi n'uburundi uyu munsi twazanye incanci igihumbi ni ukuvuga amajana atanu ngaha mu ntara ya ngozi n'izindi amajana atanu mu ntara ya karusi ariko mu ndwi itangura turiteze kuronka inshanco zigera ku bihumbi ijana bwaduce tubandanya iki gikorwa kandi mu gihugu cyose tuzohashika kuko mu gihugu turafise inka zababa ibihumbi amajana munani ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingira mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyeseza tuzicandage mu nyuma ariko twari twihutiye guhera kuri ibitungwa vy'inka naho ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca lift yasinzikaje nkuru nziza serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe inka zabo ntizahahonera nshimire cyane abenegihugu kuntu mwitwaye uko indwara imaze kuboneka baragize bati nimuhagarike uruja n'uruza rw'ibitungwa muca mubikora neza cyane byaratumye indwara itarandagata ku murindi munini cyane turanashimiye mbere abanyengozi ubo turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro nawe nyene rero urya mugambi waratumye indwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini buramatari w'intara ya ngozi ntaco sanze emmanuel yashimiye leta y'u burundi kubona ico gikorwa co gucandaga inka gitangurizwa ahatwara mu ntara ya ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri vya baba kuri majana abiri na mirongo irindwi na zitatu zapfuye hakaba hariho n'izindi zikigoyagoya zigwaye abenegihugu bari batanguye kwihebura tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari icenda hose barindiranye gishika kino gikorwa kuko abenegihugu bari barihebuye ariko uno munsi tukavuga tuti ashi abanyagihugu baha ingozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingurwa akaranda kari kateye kuri iki gikorwa leta idukoreye kije hageze abantu bari batunze ku mutima bibaza uko bizohava bigenda mu minsi iza narya harihimirije itangurwa y'amashuri vyogoye abavyeyi ariko muri kano kanya kubona leta mvyeyi leta nkozi yimvira ikatangura gutanga urushansho twebwe abenegihugu turafise icizere yuko mu minsi iza tuzotangura kuvyikorako ni ukuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cane urabona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twabikora ku gitungwa kandi rero mu ncamake urabona ibintu vyo kugira umuntu yorore akoresha wa mutaha uva mu nka nyene twapakiriye neza cane iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya ca lift yashitse ubwa mbere mu burundi mu kwezi kwa gatanu k'uno mwaka itangurira mu ntara za ngozi muyinga na kirundo ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari majana cenda na cumi hafa majana ane na cumi na zitatu impene n'intama nazo zafashwe ni majana atandatu na mirongo itatu na zibiri hafa majana abiri na cumi na zine iyo ngwara yibonekeza mu ntara cumi na zitatu kuri cumi n'icenda zigize uburundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
radiyo y'ijwi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi hakaba n'intunga duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru bya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mwazindukanye na jodiane ni n'ahazu n'abateguriye nongera ndabashikiriza amakuru y'uno munsi mu gatondo reka nshimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryayo muri bo harimo nadia taha yegeranije amajwi yose mwumvise ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahaje turongera mu masaha ari imbere
Record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje bishe benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi